iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika iradiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumvira ku mirongo migufi ya short wave kuri cumi n'icyenda n'imetero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe niyongabo fidel uburundi bwarungitse igice cya mbere c'abakozi baja gukora mu bihugu vyo mu kigobe c'abarabu biciye mu masezerano hagati ya leta y'uburundi na arabiya saudite nararonse umugozi baranzanira kontara ndayisinya ndamenya umushahara ngiye gukorera ngiye nishimiye akazi ngiye gukora ngiye nzi aho ngiye mfise ibiro biza kunyakira aho ndi bushikire umutekano wanjye aza kuba umeze neza cyane
uyo ni jeannette uwimana yahora adandariza mu ntara ya muringa ari muri cumi n'umwe ba mbere bagiye gukorera mu kigobe cy'abarabu biciye mu mategeko ukraine yatangaje murantunga Ukraine yatangaje ko misile mirongo irindwi n'icyenda zarashwe n'Uburusiya ikaba yashoboye kuzikorora muri Sudani ibitero bikomeye by'indege byakozwe mu bice byo mu mpanuka bw'umugwa mukuru Khartoum idonido y'ano makuru ni mukanya isasa amakuru avugwa hirya no hino ku isi igihugu ca Malawi cataye mu mvuto impunzi n'abakirondera ubuhungiro barenga amajana ane ubushikiranganji bujejwe umutekano muri Malawi buvuga ko abahagaritswe ari abansize gusubira mu makambi ari hagati mu gihugu n'abikekwa gukora ubucuruzi bufitaniye butabifitiye uburenganzira Diane Nini nahazwe araduha ibindi abahagaritswe bagwiriyemwo abanyarwanda abarundi n'abava muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu majana ane n'umunani batawe muri yompi harimwo abana barenga ijana nk'uko abategetsi ba malawi babisiguye hari haheze amezi abiri leta ya malawi igabishije impunzi n'abarondera ubuhungiro banse gusubira mu ikambi ya zareka iri ku birometero mirongo ine uvuye ku murwa mukuru wa malawi lilongwe patrick bota avugira ubushikiranganji bw'umutekano muri malawi yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa af mupfunyapfunyo k'umwanya wo gusubira mu ikambi ya zareka bahawe ukwiriye bantu bino leopold nawe ari mu batwara abarundi baba idirongwe muri malawi yabwiye afp ko ivyo malawi yakoze binyuranye n'ivyo yiyemeje vyo gukingira impunzi leopold yagize ati hari amasezerano yemerera impunzi zishobora kwiba ko gukora imirimo itandukanye kugira ngo ntizibandanye kuzera inze kuri uwo ari we wese umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano muri malawi patrick bota yemeza ariko ko mu bari abarenga amajana ane batawe muri yompi harimwo abakora ubucuruzi bunyuranye n'amategeko irirongwe urunani ruhurikiyemwo abaharanira agateka kazina muntu muri malawi rwateye ivyatsi igikorwa co guhagarika zimwe mu mpunzi n'abakirondera ubuhungiro ruvuga ko gihonyanga amategeko mpuzamakungu akingira impunzi ku bw'urwo runani ni igikorwa kigiye gutera ubwoba impunzi no kuzibuza kwidegemvya ishami rya onu ryitaho impunzi ku isi hcr ryerekana ko malawi ibarizwamo impunzi zababa ibihumbi ibihumbi mirongo irindwi muri rusangi benshi muri aba bari mu ikambi ya zareka yubatswe mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane ikambi ya zareka ifise ububasha bwo kwakira impunzi ibihumbi cumi na bibiri ariko kugera ino saha ibarizwamwo abarenga ibihumbi mirongo itanu na bitandatu urakoze diane kuri iyo nkuru muri sudani ibitero bikomeye by'indege z'ingwano byabaye mu bice vyo mu mpanuka bw'umugwa mukuru khartoum no munsi ku wa kane mu gihe haba ugushyamirana hagati y'ikambi ya gisirikare mu ngwano yakuye mu vyabo abantu bagera hafi y'umuriyoni ikaba yatumye abandi ababa i khartoum babaho nabi ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu eugeni mukankusi ibitero by'indege vyibasiye abarwanyi ba rapid support forces rsf byumvikanye mu mpande nyinshi z'ibice bituwe mu majyepfo ya Khartoum. Aha harimo n'ibiri hafi y'inkambi ya gisirikare ya Taiba, aho abasezerewe mu gipolisi bari ku mirongo bafatanyije n'ingabo guhangana na RSF ku butaka nk'uko ababyiboneye babivuze. Igisirikare ahanini cyakoresheje indege n'ibisasu bikomeye kigerageza gusubiza inyuma RSF yakwirakwiriye mu bice bigari bya Khartoum n'iby'imijyi yegereye uyu murwa mukuru Bahri na Omdurman hakurya y'uruzi rwa Nile nyuma y'imirwano yadutse tariki cumi n'eshanu y'ukwezi kwa kane iyo mirwano yanageze no mu ntara ya darifuru mu burengerazuba bwa sudani no muri leta ya north kordofan no mu bindi bice by'igihugu ariko urugamba rumaranira ubutegetsi rwibanze mu murwa mukuru abakuru b'igisirikare bombi umukuru w'ingabo abdel fatah al burhan n'umuyobozi wa rsf mohamed hamdan dagalo uzwi ku izina rya hemeti bitekerezwa ko bagumye i karitumu mu gihe cyose cy'imirwano
naho muri Ukraine ico gihugu kivuga ko casambuye misile 29 kuri 30 zarashwe n'Uburusiya mu bitero vy'indege vyabaye mu ijoro ryashiriye uno munsi kuwa kane ariko umuntu umwe yahitanywe n'igitero co mu gisagara ca Odessa mu manuko bw'igihugu ca Ukraine ni inkuru tubaza mugenzi wacu Eugenie Mukankusi ibyotsi by'umukara byari byuzuye ikirere cy'umurwa mukuru Kiev mu gitero cya cyenda kihagabwe muri uku kwezi ibisate bya za misile byahanuwe n'uburyo bwashyiriweho kurinda ibitero byo mu kirere bikongeza ibice by'uburasirazuba bwa kiyeve hangirika ibintu bidakabije kandi ntawahasize ubuzima nk'uko abategetsi babivuze igisirikare cya ukraine cyavuze ko urufaya rwa misile mirongo itatu zatewe n'uburusiya harimo izarashwe zituruka mu bwato mu nyanja izarasiwe mu kirere n'izarasiwe ku butaka ikiyeve uwiboneye ibyabaye utashatse gutanga amazina ye yavuze ko haturitse igisasu gikomeye nibwo yabonye imyotsi nyuma aza kumenya ko ibisate bya misile byaguye ku magaraje n'ubu ngo arabona ibisate bya roketi abategetsi mu mujyi wa odessa bavuze ko uruganda rutasobanura urwo ari rwo rwakubiswe na misile ubwo yahanukaga ikica umuntu umwe igakomeretsa abandi babiri
ayo makuru yose agezweko yo hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we we we akaburungu radiyo yacu vewe akaburungu com aderese za youtube yacu IG na Facebook ni VOA radio yacu mu kanya uh, twerekeze mu karere k'ibiyaga binini ka i Washington DC amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda aho habura umunsi umwe gusa kugira ngo rwambikane murantunga uh, mu Rwanda igisagara cya Kigali cyategetse ko imiryango igera ku bihumbi bitandatu itegerezwa kwimurwa vyihutirwa ahantu hafatwa nk'ibishanga abimugwabo basaba ko babanza guhabwa ingurane ikwiye imbere yo kubasenyera amazu asumta kaboyi yakurikiranye iyi nkuru iyo ugeze mu duce abaturage barimo kwimurwamo usanganirwa na benshi bakubwira ko bifuza ko babatumikira ku buyobozi bukuru bw'igihugu intero n'inyikirizo byabo ni bimwe ko leta yahagarika kubasenyera amazu cyangwa se ikabaha ingurane benshi ntibakigira icyo bakora ahubwo baba bahagaze babwirana amakuru y'aho bagiye gusenya bategereje ko nabo byabageraho ubu imirenge igezweho mu gusenyerwa ni jabana na gisozi mu karere ka gasabo abo twavuganye bose twabasanze ku mihanda bibaza uko ubuzima bwabo bugiye kugenda nese baradusenyera twimukire nta n'integuza ni ukuvuga ngo twebwe ubundi baraje barabarura abo tuzashyiraho towa ni uguhita dusiba duhita tubasenyera ni umumama uvuye ku gikongoro umunani bampaye ndakugurisha ko ese nibyo bari amanegeka rwanda ridukunda ntibadushaka icyo batwerekeza ikibazo ngiye kugira tumaje bamaze kudukuramo ni ugutesekanya nyine ubwo twaba tumeze nk'impunzi ntayo si ukwangara si ni za marine za mayibobo za ndaya tukabyara tukabashyira mu mihanda mfite abana batandatu nariyubakiye mfite ibipapuro by'ubutaka nta mugezi ndimo baranyirukankana kugira ngo njye leta isobanura ko icyihutirwa ari ugukiza ubuzima bw'abaturage ngo batazagira bongera kwicwa n'ibiza kuri iyi ngingo leta yumvikanisha ko itifuza kuzongera kubona abandi baturage bicwa n'ibiza nk'uko byagenze mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatanu aho abarenga ijana na mirongo itatu bahitanywe n'ibiza mu ntara y'amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'amajyepfo mu kiganiro cyanyuze kuri televiziyo y'u rwanda kigabuza abayobozi muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ndetse n'iy'ubutabazi cyabaye kuri uyu wa mbere munyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu bwana dusenge yumva samweri yumvikanishije ko icyihutirwa ari ukurengera ubuzima bw'abaturage birumvikana ko buri gihe iyo uvuye ahantu wari uri hari igihe biba bitoroshye no kubyakira ubwabyo icyo gihe rero ikiba kigomba gukorwa ni ukureba nyine icyangombwa ni ukuvana ubuzima bw'umuntu mu kaga akagenda ku bijyanye n'umutungo uburenganzira ku mutungo byo bifite amategeko abigenga niba ufite inzu ahantu hatemewe kubakwa iyi nzu ikavaho ubutaka bukomeza kuba ari ubwawe mu gihe waba ufite ubushobozi bwo kubukoresha icyo bwagenewe wabukoresha kuko n'ubutaka bwawe ingurane rero izamo iyo uvanyweho uburenganzira bwawe ku butaka ntibakubwiye ngo ahangaha hagenewe ku gishyamba ishyamba waritera ukarisarura icyo gihe rero uburenganzira ku butaka urabugumana ibyo rero bivuze ko hakurikizwa amategeko abigenga kandi nk'uko mubizi n'ayo mategeko ateganya uburyo umuturage utishimiye uko byagenze inzego ashobora kwiyambaza zikaba zamufasha leta yumvikanisha ko irimo gufasha abaturage kubona aho bimukira by'igihe gito leta igenera umuturage wimuha amafaranga ibihumbi mirongo cyenda azamufasha gukodesha amezi atatu mu gihe usanzwe ari umupangayi we ahabwa ukwezi kumwe kungana n'amafaranga ibihumbi mirongo itatu abaturage bavuga ko n'ubundi ayo mafaranga atabafasha kubona izindi nzu zifuzwa ko n'ubundi bazasubira gukodesha mu manegeka ibihumbi mirongo icyenda ntabwo ushobora kubona inzu ukodesha mu mujyi wa kigali bitewe n'uko ibintu byabaye ahantu henshi ubungubu inzu ahantu hose inzu zazamutse ikindi kintu ubungubu nk'umubyeyi wari ufite umwana wiganga ku gisozi ari oburije kuba yakodesha hano ku gisozi kugira ngo umwana abashe byuze ko yarangiza kandi ku gisozi amazu arahenze cyane no kubera abanyeshuri mu mirongo cyenda rwose ukurikije n'imibereho y'ubu nta kintu rwose mu mirongo cyenda byakumarira oya n'inzu zirahenze n'abatari gusenyerwa uri kuhagera inzu ya veni ngo ni mirongo inani kandi urabona abantu turakennye wenda no gusenya seke ariko ibihumbi mirongo cyenda bari guha nyir'inzu mu mutungo wenda uguze veni mirongo itatu miliyoni byamumariye mirongo cyenda ni amafaranga kuri njyewe nariyubakiye imiryango igeze ku munani bamwe bagaragaza ko batanze kwimuka abandi bakumvikanisha ko aho batuye nta manegeka ahari icyo bahurizaho bose ni ugusaba leta kubikora ntawe bihutaje niba wenda bashaka ko umuntu yubaka neza bamutegeke ukuntu yubaka ese ko mutubwira ngo ni igihe cy'ibiza kandi mukaba mureba imvura isa nk'aho igabanutse nta kuntu wenda twagenda ngo tuvuga ngo muri uku kwa gatanu imvura ni nyinshi twamara kujya aho tujya tukazagaruka mu ngo zacu imvura ishize ese n'ibyibara amanegeka rwanda ridukunda ntibadushira icyo batwerekeza mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda umujyi wa kigali wari wagaragaje ingo zirenga ibihumbi mirongo ine na bibiri zituye mu manegeka uwo mujyi usobanura ko ahantu hafatwa nk'amanegeka ari aho usanga abaturage batuye mu bishanga ahantu hahanamye muri metero nibura icumi uvuye kuri ruhurura ndetse n'uko kuba aho hantu hatagirwa mu buryo bworoshye mu gihe cy'ubutabazi kugeza ubu hari bamwe mu baturage bamaze kwimurwa mu myaka ishize bajyanwe mu midugudu umwe yubatswe mu gace ka nyamirambo ahazwi nka norvege abandi bajyanwa mu mudugudu wa karama ndetse n'abajyanwe mu busanza mu karere ka kicukiro gusa haracyari umubare munini ukeneye kwimuka ukava mu manegeka asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
Burundi bwangwitse igice cya mbere cy'abakozi baja gukora mu bihugu byo mu kigobe cy'abarabu biciye mu masezerano hagati ya leta y'u Burundi na Arabia Saudite bamwe mu bigeme bagiye barashima ibindi kuri ino nkuru n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Eroge Wirikaneza
abo n'abakenyezi n'abigeme cumi n'umwe ba mbere bariko baririmba mu gihe bari bageze ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi w'uburundi bariko berekeza muri arabia saudite Janet Uwimana ari muri bo uwo mukenyezi yaturuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko yahora ari umucuruza narigiye inama ndasanga yuko kuguma nicaye muhira ndiko nkora ibintu binjiza amafaranga ijana kugira nshobore guteza imbere umuryango wanje guteza imbere igihugu canje mbona ko vyoba vyiza cane nararonse umubosi baranzanira kontra ndayisinya ndamenya umushahara ngiye gukorera basi muri make ngiye nishimiye akazi ngiye gukora ibintu mu masezerano vyarimwo vyatumye ndema icya mbere ni uko navuye ngaha nzi yuko ntagiye kurondeza akazi ngiye nzi yuko ndi bushikire ku kazi ikigira kabiri mfise ibiro biza kunyakira aho ndi bushikire muri make umutekano wanjye aza kuba umeze neza cyane umukenyezi wundi wo mu ntara ya gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi yaramaze gutegura imigambi azokoresha yazohembwa ategereje kurira indege imushikana mu kigobe cy'abarabu yabwiye abamenyesha amakuru bimwe mu byo abarobera muri Arabia Saudite babwirizwa kubanza kumenya naho batabara abayisilamu kuramukanya bakakuramutsa salamu aliko walahi watulahi wa barakati ukaca wishyura waalikum salamu walahi watulahi wa barakati byo mu nzu twize kideri sahani amahera yanjye nateguye kuzoca norora inkoko ngira agashirame k'inkoko ndazorora zita amagi izindi nshashira mu kigega izindi baza kunshorera nyumva anezerewe cyane epimene barapfinda umuyobozi mukuru wajejwe ibibazo by'abarundi bakorera hanze y'igihugu avuga ko igihugu n'imiryango bazohungukira turafite amasezerano y'uko bazosubira kugenda abantu bashika ibihumbi mirongo irindwi na bitanu niryo soko baduhaye eh, muri Arabia Saudite ni ukuvuga yuko abatanguye kugenda n'aba mbere kuko bazogumo baragenda murabona yuko eh, akunko ni kanini cyane haba ku gihugu haba no kuri bo bonyene gusa imiryango yabo twibaza yuko bizogenda neza cyane mu gihe barose amafaranga y'agaciro bakagarukana ga mu gihugu bonyene bakiteza imbere reka n'igihugu kirashobora kurongera koyo kuko abashomeri bazoba bagabanutse mu gihugu jean bosco bizuru ni umuyobozi nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ryarungitse abakenyezi n'abigeme ni rimwe kuri cumi n'indwi yahawe uruhusha na leta y'uburundi yemeza ko ibintu byose byatunganijwe ku buryo ata muntu n'umwe azobangamirwa bavuye ngaha basinya amasezerano wanashima bitandukanye n'ibyahora bibaho ubu bava ngaha bafise amanimero y'amatelefone n'amadirese yose aho bazokorera kandi bazi n'umushahara bazokorera ayo mafaranga buguruje amakonte azoshikirako ishyirahamwe ntiza kuraba cyangwa leta y'uburundi ngo ize kuraba kuri ayo makonte yabo ni amakonte bigerera bo nyene bitunganirwa bakamenya ati naka azokurako amafaranga cyangwa ntawe uzoyakurako bagiye biciye mu nzira iroranye kuko ubuserukizi bw'uburundi muri arabiya sawudite buzaba bubazi hanyuma hariya bafise ababakira dufise amanimero yabo twebwe n'umuntu abakoresha turamufise inimero na aderese n'inzu tuba tuzi aho itumbereye tuzobakurikirana ko turafise natwe abo duca ko hariya kugira ngo badufashe gukurikirana abantu ko batari kubahohoterwa ibi nabavindi arabyemeza turafise icyizere yuko bizogenda neza kuko cyane rwose uburundi burakurikirana kuva ngaha n'ubu lisite yasi hariya muri arabi sawudite turafise ambasade yacu hariya iri kubikurikirana neza irafise lisite y'abagenda bose kandi ikabakira niyo ibakira washaka hanyuma ikakibasikiriza n'amajansi hariya nyene bazokora n'amajansi aha iwacu ishyirahamwe nct we ton frere rirwanya urucuruzwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu kinyagero ririruhutsa prime mbarubukeye niwe ariyobora akanyamuneza mu ishyirahamwe turongoye ishyirahamwe ryishinze kurwanya urudanozo rw'abantu ubwimukira bwo mu kinyagero n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana ons we ton frere ryagomba by'ukuri kwikeza kubera kuri icyo gikorwa cy'iteka ryagizemo uruhara rudasanzwe kugira ngo gishike aho kigeze uno munsi icyo gisata kijemo amategeko ko byari byaragaragaye muri kahise yuko icyo gisata harimwo ibintu byinshi bidatonze neza kandi n'ababikora batabikora hisunzwe amategeko bigatuma rero abagenda muri ibyo bihugu by'abarabu barahura n'ibibazo bidasanzwe agateka kabo kagahungabanywa eka mbere hariho n'abahasiga n'ubuzima utuzi twari ubu mu bihugu by'abarabu ku barundi ni utw'abakenyezi n'abigeme abagabo n'imisore nabo bariko barategurwa ariko ntibaragerwako abagenda bose babanza kwigishwa imico y'igihugu baroyemwo kandi bakipimisha indwara ishyirahamwe ryose ribanza gutanga ingwate y'imiliyoni mirongo itanu z'amarundi ishobora kuramira abakozi mu gihe baba bagize ibibazo ibi byategetswe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu ingingo yo gutwara abakozi biciye mu mashyirahamwe yazwi na leta yaje inyuma y'imyidogo myinshi cyane cyane y'abakenyezi bavuga ko bakorera buferi abandi bagahohoterwa hakaba n'abicwa mu gihe bari kurondera ubuzima mu bihugu by'ikigobe cy'abarabu ni ingingo kandi izogabanya urucuruzwa rw'abantu mu gihugu muri raporo yacu yatangajwe mu mpera z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze oyem ikigo ca onu kijejwe abimukira cavuze ko abarundi igihumbi n'amajana indwi na mirongo itatu na batanu bagurishijwe hagati y'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mirongo umunani kw'ijana y'abacurujwe bakaba ari igitsina gore eroje buri kaneza ijwi rya amerika urakoze eroje kuri iyo nkuru radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanize ku kiganiro bungabunga ubuzima na mugenzi wacu eugenie mukankuzi nk'uko bitangazwa n'ishami rya oni ryita ku buzima oms indwara ya otisme yibasira umwana umwe mu bana ijana mu isi yose abantu barwaye otisme akenshi birabagora kuganira n'abandi guhuza n'abamaso ndetse no gusabana imimerere n'ibikenewe ku bana barwaye otisme ndetse n'abakuru bayirwaye bishobora gutandukana bitewe n'umuntu indwara za otisme zirimo otisme yo mu buhinja yitwa syndrome ya asperger hamwe n'indi irangwa n'idindira ry'ubwonko mu kurema ubushobozi bwo kuganira no gusabana n'abandi indwara ya otisme itera ingorane zihariye muri afurika aho ababyeyi benshi bahura n'ikibazo cyo kutagira aho isuzumirwa ndetse n'ikibazo cya mikoro make abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko akato impuha ndetse no kudasobanukirwa n'iby'iyi ndwara biteza ingorane zigatuma abarwayi batagera ku buvuzi bukwiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo bamwe mu babyeyi n'abarezi barimo gutera intambwe mu kumenyekanisha iyi ndwara y'idindira mu mikurire mu cyumba cya saro y'inzu ye i Brazzaville mu murwa mukuru wa Repubulika ya Kongo Ngwembe Laskine Charve arakina na Rusiya umukobwa we w'imyaka irindwi y'amavuko urwaye indwara ya autisme ubona ko akomeye kandi yishimye madamu Charvet yatahuye uburwayi bwa Rusiya ubwo yari agize imyaka ine Rusiya yigaga ku ishuri rimwe na musaza we mukuru aho niho umwe mu barimu yagaragaje ko Rusiya afite ikibazo mu bijyanye n'ubushobozi bw'ubwonko bwo kumenya ibintu bagiye kumusuzumisha ku muganga wemeje ko Rusiya arwaye autisme
ku ikubitiro byarangoye cyane kubera ko bwari ubwa mbere numvise ko habaho uburwayi bwaba bwitwa autism ababyeyi ba Rusiya batangiye guha uburemere ikibazo cye bakurikiza inama za muganga ndetse bagerageza kwita ku cyo Rusiya yashakaga gukora nyina yateguye gahunda yihariye ya Rusiya irimo no kujya gusura parike aho uyu mwana w'imyaka irindwi akina ndetse akaganira n'inyamaswa
agaburira inkende ndetse tumwumva avuga ngo inkende ntoya akira ntubabare ni muri ubwo buryo abasha kuvuga mu gushishikariza abandi bantu iby'ubu burwayi ababyeyi b'abana barwaye autisme bateguye ubukangurambaga ku ishuri rya Kaze Dominique iri shuri riyobowe n'ababikira ba mutagatifu Maritini kandi ryita ku bana barwaye autisme n'abarwaye indwara ituruka ku kwirema nabi k'utunyangingo remezo ya Down syndrome iri shuri ryatangijwe mu w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda ryakira abanyeshuri barenga magana atatu
c'est de toucher le Congolais à la base.
The objective is basically to touch the Congolese and tell them that an autistic child is a child like any other. A child who must be welcomed, who has rights, and whom we must try to understand in order to better accompany him.
Autisme ni indwara yibasira imikurire ya muntu irangwa n'ingorane mu kumenya kubana no kuganira n'abandi, imyitwarire idasanzwe, gukora ibimenyetso byisubiramo cyane ndetse no kubura ihuzabikorwa mu mikorere y'imikaya. Nta mibare itangazwa n'inzego za leta ku byerekeranye n'abana barwaye autisme muri iki gihugu. Muri Repubulika ya Kongo, autisme ifatwa nk'indwara y'amayobera ikomoka ku marozi. imyumvire ishingiye ku rwikekwe itera bamwe mu babyeyi guhisha abana babo barwaye autisme
haracyari ababyeyi bahisha abana babo imuhira kubera isoni cyangwa gutinya ko abantu babaciraho iteka ariko jye nta soni mfite nabwiye se kuri telefoni ko hatewe isoni n'umukobwa wanjye
dogiteri jean paul rukabya rwema umuganga w'abana mu rwanda aratuganiriza kuri zimwe mu ngorane abarwayi ba autisme bahura nazo biyiranga kuko hariho ya imibanire cyangwa imyisanishirize n'umwana n'abandi ni bimwe muri ibyo bintu ibindi ni ibijyanye no kuvuga ibindi ni ibijyanye n'imyitwarire kuri ibyo mu myisanishe cyangwa mu busabane bw'umwana n'abandi nk'urugero navuga umwana uzareba mu maso yiwe ntakurebe ugasanga urabona iyo ndi kukuvugisha urandeba amaso nkakureba mu maso ariko noneho ninkureba amaso yo kurebera ku ruhande nanaguhamagara n'izina ugasa nk'aho izina ryanjye utari kuryumva kandi ari iryawe ibyo urumva haba harimo ikibazo ibindi niba umwana ubundi iyo muri gukina umushobora gusipoza ko niba umutereye nk'akantu akagusubiza cyangwa se niba ari akantu gukina mba nkeneye kugira ngo twe nterajise uwo mwana ibi gukina n'abandi no gukina ari abana ari abandi bakuriwe ntabyitayeho ashaka kwikinira wenyine ikindi umwana aba ari gukinisha ikintu ugasanga aragitindaho cyane ntashaka kwivamo ngo ajye mu kindi ibyo ni ibijyanye n'imisabane y'abantu n'abandi ikindi urabona nk'umwana iyo abonye akantu gashimishije aba ashaka kukazanira umubyeyi wiwe cyangwa se umurezi cyangwa se uwundi muntu kugira ngo amwereke akantu kamushimishije ibyo ni ibisanzwe ariko umwana wa autism iyo abonye akantu ashobora no kudatekereza ko agomba kukuzanira ugasanga ibyo bintu ntabyitayeho cyangwa se yabona akantu kamushimisha akaba yagatunga urutoki kakakwereka kugira ngo nawe ukarebe cyangwa se agatunga urutoki akwereka ikintu kugira ngo akigusabe ukimuhe iyo iyo social interaction cyangwa se iyo mibanire imisabane iba ifite ikibazo so kuvuga rero kuvuga ubundi tuzi yuko umuntu wese aravuga amagambo ukavuga ngo umwana w'ikigero iki n'iki tuvuge wenda nko ku myaka ibiri umwana ashobora gufatanya amagambo abiri mama mpa niba bitarasobanuka neza ariko uba wumva icyo avuze dadi mpa mama genda mama nguyu nana mpa gikombe kunywa kunywa ibintu nk'ibyo uwo mwana rero iwe no guherana mbere uwo mwana amagambo kuvuga aba afitemo ikibazo hari abavuga bakavuga ibidafatanya ariko hari n'abatavuga burundu no bijyanye n'imyitwarire imyitwarire niyo wa mwana usanga akubagana agakubagana ibintu bitabaho mbese agasimbuka ahakurira akirukanka kwicara ntabikozwa ibyo ni bimwe mu bimenyetso zayo rero hakaba n'iyindi aho umuntu ubundi iyo yishimye araseka cyangwa akagaragaza ibyishimo amarangamutima ariko uriya mwana we hari igihe yishima agasimbuka agakubita intoki agakora ibindi bintu bita bitari byo eh, bita- bidasanzwe n'ibindi ni byinshi muri buri kategori ariko mu by'ukuri ni izo kategori eshatu aho umwana agaragaza ibimenyetso bijyanye bituma aba ah, ashyirwa mu cyiciro cy'umwana uri autisite kwimenya hakiri kare rero icyo ni cyo kimwe mu bibazo kiba- biba bihari ari nabyo navuga kimwe mu bigoye ari muri afurika ari no ku isi yose kwimenya hakiri kare icyo ni kimwe mu bibazo bihari kwimenya daboro noneho icya kabiri hakabaho n'uburyo ivurwa kuko si indwara ifite umuti ngo ndaguha ikinini ndagutera urushinge cyangwa ndaguha umuti uyu n'uyu ikira Mm-mm. imivurire yayo nayo rero iragoye ariko ah, hari ibikorwa hari ibikorwa hari ubufasha buhabwa uwo mwana ufite eh, ubwonko buba buza- buzagira iyo myitwarire cyangwa se ibyo bimenyetso bizavamo autisme hari uburyo bubafashwamo abo bana mu- mu- ari mu myigire eh, special educators aba- aba- aba- abigisha ba- ba- ba- babizobereyemo hakabaho n'abi- na- n'abize uburyo bigisha ibyo kuvuga eh, speech therapist hakabaho n'abigisha ibijyanye n'imyitwarire abo bose iyo bakoreye hamwe kuri uwo mwana baramufasha bakamushipinga bamwe kuko autism spectrum disorder ni spectrum baba ku rwego rutandukanye nta mwana usa n'uwundi umwe ushobora kumubona ukibwira ko ari muzima undi ushobora kumubona ukavuga uti nguyu kabisa birakabije undi ukabona utereye hagati undi biri ku ku byiciro bitandukanye rero hari iyo wamufashije hakiri kare hamwe na pre- n'uburyo ya- yarimo hari igihe bishobora kumufasha akazavamo akaba muzima nk'abandi bose ntunamenye ko yari afite ibyo bimenyetso hari n'uwo iyo bajya kuba bataramufashije yari kuzaba umuntu ufite ibibazo byinshi cyane ariko kubera ko yabonye ubwo bufasha bimufasha ubwo buvuzi rero butewe gutyo kubera ko ah, butaratera imbere cyane mu bihugu byinshi ari muri afurika no hanze ah, hari aho biri bi- bi- bi- bafite uburyo bubakitse naho ariko si hose so ibyo ni kuba ibintu biri bijyanye no kwita kuri aba bana muri ubwo rwego bitaratera imbere cyane ni zimwe mu mbogamizi bahura ah, nazo
resitora yo mu mujyi wa adelaide mu gihugu cya australia irimo gufasha urubyiruko rufite uburwayi bwa autisme mu mahugurwa y'akazi mu bijyanye no kwakira abayigana abanyaustralia bagera ku bihumbi ijana barwaye iyi ndwara kandi akenshi birabagora kubona imirimo
uyu musore ari mu mahugurwa aha aho urubyiruko rurwaye autism nkawe rurimo kwigishwa ubumenyi bw'ingenzi mu mikorere iyi gahunda ni intambwe ya mbere mu buzima bw'akazi bwa davis abakozi nkawe bahabwa umushahara w'ibanze fatizo hanyuma inyungu yose ya resitora ibonye igafasha mu zindi porogaramu zita ku rubyiruko rurwaye autism abantu barwaye autism bagorwa no kwiga ngo bafate bakagira ibibazo mu gusabana n'abandi kandi muri rusange bakagorwa no kubona ahantu bisanga muri raporo yatangaje mu mwaka w'ibihumbi na cumi n'icyenda ikigo cya leta cya australia gishinzwe ibarurishamibare cyagaragaje ko abantu barwaye autism badafite imirimo ari benshi inshuro umunani ugereranyije n'abantu bafite ubumuga
nibwira ko hamwe n'ibibazo by'ibura ry'abakozi muri iki gihe urubyiruko rurwaye autisme rufite impano nyinshi zabyazwa umusaruro n'abakoresha pangalo nawe arwaye autism ayobora gahunda nka restoration like god mu kubaka icyizere cy'urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa barwaye autism no kubafasha kubona imirimo
ndababona rwose bigirira icyizere ndababona bashashagirana nka zahabu inzozi za davis ni ukubona akazi ko mu biro ariko kugeza ubu yishimiye gutunganya ikawa no kumenyana n'abantu bashya kandi abakiriya banezezwa no kugura itasi y'ikawa itunganyije neza abazanira
ishami rya oni ryita ku buzima wms rivuga ko umushinwakazi yabaye umuntu wa mbere wapfuye wishwe n'ubwoko bwa virusi y'ibicurane by'ibiguruka idakunze gufata abantu cyakora ubu bwoko bwa virusi ntibugaragaraho kwanduzanya hagati y'abantu nk'uko oms bitangaza uyu mugore wari ufite imyaka mirongo itanu n'itandatu y'amavuko wakomokaga mu ntara ya guangdong mu majyepfo y'ubushinwa yabaye umuntu wa gatatu wamenyekanye ko yanduye iyo virusi y'ibiguruka abarwayi bose babonetse mu bushinwa babiri bari bagaragaye mu mwaka ushize
ubushakashatsi bushya radiyo ijwi ry'amerika washington dc amakuru rero twari tubafitiye muri aka kanya hani hagarukiye kuri radiyo ijwi ry'amerika tubashimira ko mwadukurikiye muri ibi biganiro tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika